koreen akaadaamii yookaan ammoo guddinni afaan oromoo akka naannoo oromiyaatti akaadaamiin kun dhaabbatu gaafatee taatullee deebii hin argannee jedha warri koree tana na formaalaan nama dubbise.
Qaamota mootummaa keessaa eenyu eenyu irratti dubbistan deebii akkamii argattanii jirtu yeroo ammaa?
Akka dhaabbata barnootaatti yuunivarsiitiiwwan lakkaa akadameetti banuu fi hojjechaa jiraachuu yeroo adda addaatti isinis gabaasanii jirtu. Kan nuyi gaafachaa jirru mootummaa naannoo oromiyaati. Haa ta'utii kanneen afaan oromoo irratti hojjetan aadaa oromoo irratti hojjetan akka aadaaf tuurizimii gidduu kana wal arginee dhimmicha irratti akka dubbannu waliin mari'achaa jirra. Isaanis yaadicha qabatanii irratti hojjechaa jiraachuu quban qaba. Ammatti deebii kanatu nuuf deebi'ee waan jennu hin qabnu garuu qaamni kana dhaga'u namni dhuunfaan isa ta'u qaamni mootummaas wantichi gaarii ta'u akaadaamiin afaan oromoo dhaabbachuu akka qabutti yaadni gaariin akka jiru naga'a.
Mee barbaachisummaa isa gabaabaatti faayidaa maalii kennuu danda'a?
Waansaa afaanni kun giddugala tokkorraa akka inni hoogganamu godha. Qorannoo iddoo adda addaatti faffaca'ee jiru giddugaleessatti fidanii hojiirra oolchuu fi karaa gaarii ta'a. Lammaffaa immoo afaanichi karaa barnootaatiin baay'ee guddatee amma argitee yoo ta'e amma sadarkaa PHD afaan Oromoo haala gaariidhaan baratamaa jira. Sadarkaa barreeffamaaf itti fayyadamaatti rakkoo jira. gama saayinsii fi teekinooloojiitiin immoo jirayyuu jechuun hin danda'amu. Kana yeroo laalu dubbadhee akka waan mucaa miilli tokko dheeratee wayii fakkaata. Mucaa dhalatee guddataa jiru miilli tokko dheeratee guddatana yoo ga'e miilli tokko gubbaatti yoo hafee namni sun maal akka inni ta'e eenyuyyuu beeka. Karaa barnootaa qofa guddachuu hin qabu. Afaan Oromoo inumaayyuu karaa fayyadama afaaniitiin bifa hundagaleessa ta'e hojiirra oolchuu irratti akaadaamii afaanii kanatti iddoo qabaa. Namoonni garmalee afaan oromoo kana akka argan taphachaa jiran utuu afaan oromoo abbaa godhatee utuu afaan oromoo akaadaamii kana qabaatee hin saalfatu hin sodaatu amma argitee namni afaan ingiliziitiin dogoggora qubeessuu hin sodaata namni maal naan jedha jedha afaan biraatiin dogoggora qubeessuu afaan oromootiin garuu dogoggora qubeeffamu dubbachuun iyyuu kan namalee yaasisudha. Lammaffaa immoo moosaajiin hin jiru moosaajii gaafas hin jiru maayikiroosooftii woordii kan jennu kana. Afaan Ingiliziitti yeroo itti barreessitu yoo dogoggorte jala mureetu si sirreessaa. Afaan Oromoo kana hin qabu. Ogeessota dhabne miti garuu qaama itti gaafatamummaa fudhatee kana irratti hojjetutu hin jiru. Afaan biraa wajjin akka inni wal dubbisu gochuu barbaachisaa. Sun immoo saayinsii afaaniitiin geggeeffama malee siyaasaan miti yookaan immoo kaka'umsa nama dhuunfaatiin miti. Saayinsiin afaanii immoo akaadaamii afaanii keessatti kan inni waan sana hunda raawwachuu danda'u.
Biiroon aadaa fi tuurizimii dhimma kana irratti gaafatamee hojii afaan oromoo qubeessuu sirreessuu kana wajjin wal qabatees akka hojjetaa ture kan ibsee jiru. Akaadaamiin kun yoo hundaa'e maali wanta adda godhu hojii kan aadaaf tuurizimiin hojjetaa jiru kanarraa?
Aadaaf tuurizimiin waan afaan oromoo irratti hojjechaa ture bu'aa guddaa buuseera. Kitaabota hedduu ittiin akka maxxanfamu godheera. Magaalaa tokko tokko keessatti illee barjaaleen adda addaa sirreeffamanii akka barreeffaman yaaliin inni godhe guddaadha. Garuu rakkinni maal inni aadaaf tuurizimiin sadarkaa itti waa'ee afaanii hojjechuu danda'u qaba. Akkuma addunyaatti asitti dubbachaa jira. Seera mataa isaa danda'e qaba waa'een akaadaamii kuni. Biyyoota guddatan yoo laallee biyyoonni guddatan afaan isaanii karaa akaadaamii guddifatan. Kun immoo maal inni poolisiidhaan deemaa. Kutaa sadiitu jira akaadaamii afaanii keessaa. Tokkoffaan kutaa qorannooti. Lammaffaan kutaa calallii yookaan gulaallii fi kompiitara duukaa wal qabatudha. Akka jechuun appilikeeshinii hojjechuu waan adda addaa illee iddootti raawwatamutu jira jechuudha. Sadaffaan immoo kutaa piriskiripshinii jedhamu jira. Kutaa piriskiripshinii sun maal inni kutaa ajaja kennudha. Buqqisi jedhaa malee utuu buqqa'e jedhee yaadan kennu. Aadaaf tuurizimiidhaaf aboomuun akkas jedhu hin kennamne buqqisi kan jedhu. Magaalaa Adaamaa keessatti wanti inni bubuqqisanii turan yeroo tokko gaafa isaan sana bubuqqisan duula isaanii. irratti baname baay'een keenya inuma beenna. Haa ta'uuti akaadaamiin afaanii jiraannaan abukaatoo mataasaa qabaa. Seera poolisii mataasaa of duubaa qabaa. Eenyuyyuu afaanicha balleessee akka balleessees agarsiisee namatti kofalchiisuu hin danda'u. Akaadaamii afaaniitti garuu maandeetii inni qabu. Ajaja dabarsuu qofa osoo hin taane ajaja darbe sanas hojiirra oolchuu danda'a. Aadaaf turizimii irraa kanatu adda godha. Lammaffaa immoo dhimma afaanii qorata. Amma aadaaf turizimiin aadaallee qorata, turizimiillee qorata, waan baay'eellee qorata. Inni kun dhimma afaanii qofatti xiyyeeffatee irratti yeroo hojjetu qorannoolee iddoo adda addaa jiran sana bakka tokkotti fiduu dabalatee qorannoon sunis hojiirra akka oolu dhimma koo jedhee hojjeta. Sadaffaa yaadni ani kennu dhimmi siyaasaa dhimma afaanii sana keessa hin galu akka akkaadamii afaanii jira taanaa dhaabbata of danda'e ta'ee siyaasarraa walaba ta'e hojjeta jechuudha.
Kanaan dura koreen dhimma kana qindeessus akkasuma dhaabbatee ture. Maaliif koreen kun sochoo'ee kan hojii isaa hojjechuudhaaf hin dandeenye?
Yuunivarsiitii Wallaggaatti yeroo korii hayyootaa qophaa'e sana koreen hundeeffamee ture. Anillee barreessaa koree sanaan ture. Koreen sun garuu socho'uu hin dandeenye. Maaliif socho'uu hin dandeenye ammatti ibsee xumuruu hin danda'u. Haala biyya keessa jiru kanaaf koreen sun dhimma akkaadamii irratti hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Qaama mootummaa keessaas qaamni argame jira innis galeeduma callisee. Kanaaf walumaa gala waa'ee afaan Oromoo irratti qaamni itti gaafatamummaa fudhatee hojjetu jiraachaa hin jiru waan ta'eef ammas iyyi nuyi dabarsinu afaan Oromootiif akkaadamiin afaanii sadarkaa Oromiyaatti dhaabbachuu qabaadha.
Hoogganaan biiroo aadaaf turizimii. turizimii oromiyaa obbo kabbada deessisaa dhimma kana irratti gaaffiif deebii raadiyoo sagalee ameerikaa wajjin godhaniin deebii kennan qabu.
yookiin akaadaamiin afaaniin tokko gaheen isaa maalinni kan jedhu irraa ka'uudha barbaachisa qorannoo yuunivarsiitotaa fi qaamolee garaa garaatiin qorataman qofaaf osoo hin taane qaamni hanga waan tokko waa'ee afaanitti kan dirqisiisuu danda'u dikteet gochuu kan danda'u qaamni tokko jiraachuudha qaba maqaan isaa waan garaa garaa ta'uu danda'a inistituutii afaanii ta'uu danda'a akaadaamii ta'uu danda'a biiroo ta'uu danda'a qaamni wayii jiraachuu akka qabu in amanama kun maaliif barbaachisaa qaamni dhaabbanni qorannoodha kanneen akka yuunivarsiitiidha rakkoo jiruu fi jijjiirama jiru pirogreesii jiru qoratanii iddoon kun fooyya'uu qabaa iddoon kun akkana godha jechuudha rikoomandi gochuu yookiin gorsuurra darbee aangoo akkasiin qaban yuunivarsiitonni qaawwaa agarsiisuu gorsuu waan akkasiis kan qabanii qaamni waan kana gochuu danda'u jecha akkanaa fayyadamii bakka akkanaa hiikoo akkanaa fayyadamii akkanatti barreessi akkanatti dubbisii kan jedhee aangoo qabuu fi karaa qabsiisuu kan qabu qaama mootummaati. Qaama raawwachiisuu jechuudha. Qaamni akkasii sun akka barbaachisu amantaa guutuun qaba.
Akkamiin dhaabbata? Labsiidhaan dhaabbata moo koreetuun daaf moo mee akkamii haalli dhaabbisaa?
Kun egaa waan qorannoo fi qo'annoodhaan deebi'u ta'ee qaama aangoo qabu kan jennu qaamni aangoo qabu sun seeraan dhaabbata jechuudha. Labsii ta'uu danda'a, dambii ta'uu danda'a. Yookiin qaama duraanuu akka fakkeenyatti kaasuu kan dandeenyu biiroon aadaa turizimii Oromiyaadha. Aangoo afaan oromoo irratti akkaataa barreeffama isaa irratti akkaataa maqeeffama dhaabbilee irratti akkaataa itti barreeffamu akkaataa itti moggaafamu waan kana irratti aangoo hin qaba. Sadarkaa gumiitti kan jiru biiroon labsiidhaan hundaa'e aangoo qaba jechuudha. Aangoo labsiidhaan hundaa'e kana qaba. Isa kana bifa gumiitiin godhamoo bifa koreetiin deemamoo bifa akaadaamiitiin ta'a kan jedhu waan qorannoo irratti hundaa'e deebi'uu qabudha.
Kanaan dura hayyoonni afaan Oromoo gaaffii kana dhiyeessaa akka turani kan namoota tokko tokko irraa dhaga'ee jiru. Naannoleen kanneen biroo kan akka Affaaris, naannoon Amaaraas kanneen biroos akka biyyaatti akka qabanii kan himamu. Kan afaan Oromoo hanga yoonaa maaliif kan inni hin hundaa'in hafeef?
Hanga yoonaa maaliif ture jechuudha fi sababoota adda addaa tarreessuun hin danda'ama. Jalqaba irratti barbaachisummaan isaa qoratamee hubatamee irratti mari'atamee deemamuudha qaba. Hagam beekuu fi odeeffannoo qabuun waggoota dheeraadhaan dura sadarkaa biiroo aadaa turizimii Oromiyaatti qorannoon tokko dhiyaatee ture wixineen tokko kan hin argeen jira otoo namni gara biiroo sanaan dhaqeen durayyuu kan qoratame. Akkaadaamiin afaan Oromoo hin barbaachisa kan jedhu yaadni isaa ka'ee ture. Ka'ee otoo xumura hin argatiin akka turedha. Akka falaatti yeroo sanatti kan kaa'amee ture koreedha. Koree Waaltinaa kan jedhamutu jira sadarkaa biiroo aadaa turizimii Oromiyaa jalatti gala aadaa Oromoo jalatti kan walitti qabamu hayyoota yuunivarsiitota irraa walitti bobba'antu jira. Yeroo sanaaf akkaadaamiin kun dhiyaateef ture hayyootaaf dhiyaatee mari'atamee waan kun marii barbaadaa waan inni bulee ture. Afaan Oromoo akkuma beekamu loqoda gara garaatti qoodama. Loqoda adda addaa of keessaa qaba. Aksentii qaba. Akkaataa kamiin waan kun keessummeeffama kan jedhu ifuu guddaa ture akkan odeeffannoo qabutti. Namni barbaachisummaa isaa irratti waliigaluu qaba. Akkamitti hojjeta kan jedhu irratti waliigaluu qaba. Kun dhimma eenyummaas faanas wal qabata waan ta'eef of eeggannoo waan barbaadu hin qaba. Sanarraa ka'ee akka turedha. Odeeffannoon inni qabu. Amma nan dhaga'anis akkanuma gaafanii barsiisan ture anis gaafan barsiisu waan kana akaadaamiin afaan Oromoo jiraachuu qaba kan jedhanis eeggannoodhuma akkanaa barattoota kootti himaa turanillee nama afaaniti. Garuu wantichi akka jennu kana kanuma namni tokkoo fi lama hooggansi tokko yookiin hoogeessi tokko ka'ee waa lafatti gadi dhaabu osoo hin taane marii hayyootaa kan barbaadu fi akkamitti deemuu qaba akkamitti work methodologiin isaa maal ta'uu qaba kan jedhu waan marii barbaadu. barbaadu fi waan hayyoota kutaalee lokoda kanaa hunda hirmaachisu ta'uu akka qabudha. Kun immoo marii barbaada yeroo barbaada.
Mariin kun qorannoon kun xumuramee akkaadaamiin kun yoom banamuu danda'a akka aadaaf turizimiitti wanti isin karoorsitan yoo jiraate.
Turizimiitti nuti waan qabanne hin qabna waggaa kudhanii karoora waggaa kudhanii baafnee jira istirateejik pilaanii karoora tarsiimaa waggaa kudhanii kuma lamaa fi kudha sadii irraa kaatee waggoottan haga kuma lamaa fi digdamii lamaatti kan turu baafnee jirra. Achi keessaa afaan irratti wantoonni karoorfanne gurguddootu jira. Isaan keessaa akkaadaamiin afaan Oromoo waggaa kudhan kana keessatti hundaa'a kan jedhu qabannee jirra.
Hin dheeratu waggaan kudhan.
Waggaa kudhan keessatti gaafa jennu waggaa lamaan irraa dhaabbachuu danda'a. Waggaa shanan irraa dhaabbachuu danda'a. Karoora waggaa kudhanii keessa galchinee jenne malee waggaa kuma lamaaf digdamii lama dhuma irratti hundaa'a kan jedhuumi. Karoora keessatti istirateejik pilaanii gaafa karoorru kan waggaa lama fudhatu jira, kan waggaa tokko fudhatu jira, kan waggaa shan fudhatu jira. Hojiin kuma lamaa fi kudha sadii hojjetamu ni jira, kuma lamaa fi kudha afur hojjetamu ni jira. Fakkeenyaaf koree afaanii tokko waamuu nu barbaachisa. Koree afaanii hayyoota hirmaachisa. Jalqabumaa gumiin kun mari'achuu qaba. Gumiin kun mari'atee sadarkaa akka kanatti dhaabbachuu qaba moo gara akkaadaamitti guddachuu qaba kan jedhu mataansaa marii barbaada. Achi kaanee koraa afaaniin hundeessanii dhaabna. Sadarkaa sadarkaadhaan deemee gara institushiniitti guddata jechuudha. Institushiniin sun humna namaa barbaada. Akkaataa namni namaatti ijaaramuu qabu, akkaataa namni itti bakka bu'uu qabu, waan inni hojjetu inni kun mattoo seeraa baasuu barbaada. Leegal fireemwoorkii malee hundeessuun ta'u inni kun eenyu jalatti hundaa'a biiroo jalatti hundaa'a moo giddugala jalatti hundaa'a moo qaama moo dipeendant ta'ee qaama biraatti waamu jalatti hundaa'a moo kan jedhu kun hundi qoratama jechuudha kanaaf karoora waggaa kurnanii kan hin jedhamneef malee dirqama waggaa kurnanarraa hundaa'ee jiraata kan jedhu miti garuu waan jechuu barbaade amantaa isaa qabna karoora tarsiimawaa keessatti hojii guddaadhaaf waan ta'eef karoora tarsiimawaa keessatti qabanneerra kun karoora keenyas cabdee jira jira pirezidaantii jira qaama garaagaraa biran jira namoota eeggachuu danda'a.
Be away.